kabiyesi no happy with wetin dey happen between him and queen naomi Then e need to do sharp sharp do the needful for wetin concern queen naomi e no fit to continue to dey eat im cake and have it na the truth be that, my correct correct people, another alleged information ogbonge one just dey drop straight from the palace of the oni of ife and e concern the oni of ife queen naomi and one pastor like that. hmm hey hey let the oni do the needful o oh. naomi don dey ready to move on stop pursuing who no dey pursue you na wetin people, dey talk for the comment section before i give una di update o make i tell una a very very big welcome my correct correct people. if na the first time wey you dey see this youtube channel abeg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well o oh, na you gogogo na im be di real mvp my correct correct people the one wey e dey burst our brain this evening o oh, mm dem dey talk say the honey of ife versus pastor ademijo eh, they don dey fight over queen naomi affection in di bustling town of ileife rumours don dey spread like wildfire especially wen e concern di reverend and di eh, honey of ife and im love for queen naomi you know say e get pipo wey dey revere kabiyesi well well and di way wey im dey love queen naomi people dey appreciate kabiyesi people love kabiyesi and queen naomi together di latest poke alleged information whispers wey dey paint a picture of intrigue and tension na pastor ademijo a wealthy man of di clothes hmm, eh, e make bold move in di quest for queen naomi's favour according to how we take hear the tori o oh, hmm. they say the man wealthy eh, no be small pastor na him be he hold him side well well then we don dey hear say whispers don dey come o oh, whispers of uh, pastor ademijo extravagant gesture uh, they saw say him purchase seven hectares of land in lekki purportedly for queen naomi's church na im buy dat land for di news don send shockwave through di palace leaving di oni of ife visibly unsettled questions abound what does pastor ademujo hope to achieve Is this a genuine act of generosity or a strategy uh, move uh, towards uh, Queen Naomi's uh, heart? Na the question wey people dey ask. As the gossip dey spread, the community watches with bated breath as in eh, wondering if the Ooni's uh, eh, grip on Queen Naomi's affection if e dey slip away. Despite this uh, statue, this new regal statue, the Ooni find himself, you know, in a very, very delicate battle for his wife's loyalty. Because whether we like am or not, if the matter go west, e go north, e go south, e go east, Queen Naomi na still the wife of the Kabiyesi policy and no official statement of divorce has been made will he rise to the challenge or uh, <laughs> uh, calm down in authority uh, or will uh, pastor demijo persistent uh, you know strategy favour him we no know meanwhile o oh, meanwhile as all these things dey go online in-laws don dey react pepepepepepe for comment section eh queen naomi remains an an an, an a a a a beautiful figure yes an e-, enigmatic figure torn between her loyalty for the kábíyèsí and be the alluring affection of pastor ademijan as we take dey hear the matter allegedly her decision e go shape a lot of things o oh, so, in the royal household and all eyes dey on her body to see how she go take navigate the complexity of dis uh, love her duty her ambition her motherhood uh, status to uh, tadenikawo and her wifely status to kabiyesi and even her role for ileife people. shey you see e get many many things wey queen naomi dey consider before she go fit make this heart-wrenching decision wey she go make as ten sion dey escalate and di alliances dey shift di eh, palace don become a bat a battleground of emotions where each move dey synchronized and you know every decision carry weight at dis moment in dis royal rumble for queen naomi's affection only time go tell who go emerge victorious the steadfastness of the Ooni of Ife or the persistence of um, Pastor Ademidro. Hmm my correct correct people. where i hear This particular alleged information abeg make remember say na alleged information na here i hear am no be say i dey follow dem dey stay for inside the palace People don dey hala eyin by eyin nzobu eyin by eyin let kabiyesi do the needful queen naomi is already moving on so make we stop to dey you know dey talk say eh kabiyesi eh do the needful by queen naomi do right by queen naomi no be every day every day obi is a boy obi is not a boy every day every day kabiyesi go need to wake up to his responsibility queen naomi has not given the pastor go ahead o ehem make we first understand am ooni no fit to continue to eat im cake and continue to have it he already get six wife queen naomi be as if say e just be one side attraction when he keep for inside one place he come dey treat the girl as if say him be an ayaba like like queen naomi is not a concubine queen naomi is a full wife wey kabiyesi collect her space give another person. Hmm my career, career people reaction many many reaction on top of the comment section yes a king that does not know the value of his wife na him be kabiyesi na so people dey talk kabiyesi does not want to sleep alone at night eh, if mariam no come ronke go come if ronke no come ashley go come if ashley no come ayaba so for palace ayabas dey every corner of the palace he either sleep with one of his eh, wife or the ayabas na so we dey hear the alleged information This is not how a king is supposed to be paraded because the thing dey cause wahala for kabiyesi if you dey follow the story you open your korokoro eye you go take your korokoro eye see am say the battles wey kabiyesi dey fight no be one no be two so queen naomi sef go need to dey very very careful make dem no carry the one wey e no know put for im body Yes, Queen Naomi should be very, very careful. Men can be very, very deceptive, whether you be pastor or be not be pastor. But one thing why they talk, they say, the devil you know is better than the angel you don't know at the end of the day. Make you not go do say you dey pursue KPAC, you wan focus, you wan, you know, you wan, uh, before you know wetin they happen, we go leave the one word they talk, They talk another one. The worst thing wey go happen to queen naomi na to comot from dis fry pan wey im dey with di kabiyesi come enter fire god forbid god forbid na make we dey pray for queen naomi say she di egyptian she see us all yesterday she will see dem no more she will see them no more People dey tok say pastor ademijohn right now He no get any blame for the matter as far as he dey concerned he no force eh, queen naomi but he dey determined if kabiyesi no dey no dey interested make e comot body according to the alleged information wey we dey hear He see an abandoned beautiful flower left alone by herself and he say make he go try im luck no be bad thing he do and di man dey okay di man dey alluring He dey you know he dey enter person I, my correct, correct people, not being valued by an uh, an unserious man. Now the Queen Naomi situation be that as they hear the information, he was ready to wait, and you know, he, he, see, Emma eh, tell you, eh, Queen Naomi self waits. She dey persistent. Now people they talk June, June, June, June, June. Make she waste till June, June, June, June, June. June debut now like say e no go come abi june dey be as if say na di year wey no go come na with our korokoro eye na we go see di next two months by di grace of god june go carry our eye see am na so we go take see am for here my correct correct pipo we dey pray for queen naomi yes na prayer we dey pray for queen naomi make she no make mistake wey go make am cry bad cry na our prayer be dat eh hmm as i hear this alleged information na so i carry am na hmm that's eh i they run i they carry am they run come kitty kitty kata kata. i say mba i need to come informate my correct correct but make una come take una ear hear di one wey they hear oh. fact remains that ooni only publicly proclaimed queen naomi but in the private part not be with the dey hear na different tori na we dey hear why he be say publicly he go praise queen naomi but inside na the sixth wife na im dey praise That is why these women get right get power to continue to dey stay for the palace so they no dey move an inch dem no dey comot dem no wan comot body for for queen naomi property àṣe nà wá o kábíyèsí o kádé pé lórí o káẹ́kẹ́ kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ God no go let us make mistake as i dis alleged information now, so i just say make i just sharp sharp you know package and come informate my correct correct people. I beg make you help me like and share the video subscribe to the channel and turn on notification bell bell i go endeavor to bring you more fresh and spicy updates as it e dey drop now, so i dey carry and dey run come kata kata come drop and for your doorstep make you remember say it e dey very very important for you to like and share the video i go bring you more updates my correct correct people.